iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema naho zina umunezero rosine munezero akaba ari umunyamakuru ma- wacu mushyashya tumuhaye ikaze nawe
ni ikintu kibabaje ni ikintu gitangaje cyane cyane mu bihe turimwo kuko twewe tuzi ko tuba turi ko turafasha hariho byinshi tumenya ugasanga n'abo bategetsi cyangwa n'abo bari bari barabikora barabifatiyeho
uwo ni jean pierre niyinyeretse umukuru w'ishyirahamwe avedep riharanira uburenganzira bw'abanyururu wari umaze amasaha arenga makumyabiri afungiwe kuko yakurikiranye igikorwa cyo guta mu- abantu muri yombi mu mujyi wa bujumbura iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa mu burundi kuri iyi saha turayibagezaho mu kanya gato umukuru w'ishyirahamwe avedep riharanira uburenganzira bw'abanyururu wari umaze amasaha arenga makumyabiri afungiwe muri gereza ya zone kibitoki mu majyaruguru y'umurwa mukuru bujumbura kuva kuri uyu wa mbere yarekuwe impamvu y'ifungwa rye nicyo abivugaho tubibaze mugenzi wacu eloge wirikaneza i bujumbura
jean pierre ninteretse yari yahagaritswe igihe cy'isaha zibiri n'igice zo mu gatondo ko kuri uyu wa mbere yafatiwe muri karitsiye ya cibitoke zone cibitoke komine ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura mu gihe yari karaba abantu bahagaritswe n'inzego z'umutekano mu gikorwa cyo gusaka asigura ko abapolisi bahuye mu mwanya wa mbere batahuye igikorwa ciwe baramureka barakorana ukuri kwamye ariko mu nyuma yagiye guhagarikwa n'umusirikare yararongoye abandi muri ico gikorwa umukuru wa vdp aratubwira icamuteye amakenga kurusha mu gihe inzego z'umutekano zariko zihagarika abantu ni abana bari bafashwe hariho abana bari bafashwe hanyuma ndababaza abo bana we nyine arambarira ati aha benshi bafatiwe ibintu bitandukanye hariho za karangamuntu hariho abatanditse mu makaye hariho abandi ama- batarashira amatara ku ibarabara kuko ngaha barabisabye ko boshiraho jewe cagize n'abo bana ca ndababaza abo bana mwe mwafatiwe iki cambare ati twafatiwe ubukarangamuntu ndabaza nti none mwebwe kubera ko mutararondera ubukarangamuntu nta myaka tura- turakwiza ca ndabaza umwe umwe rero imyaka afise umwana afise imyaka myinshi nasanze ari umwana afise imyaka cumi n'itandatu abandi ni munsi barashika batanu batandatu agifatwa uwahani hagati y'akabanyororo yagirijwe gusuma urusaku ariko amaze gushikanwa kuri zone c'ibitoke aho yafungiwe amasaha arenga mirongo ibiri n'umunani icaha yagirizwa cavuye gihindurwa turaja mu biro ku mukomiseri yari ajejwe ivyo bikorwa hanyuma n'uwo muntu uze avuga ngo jewe rero ngo ndakwitwariye ngo ndakwitwariye ngo ariko gusumira gusuma urusaku opeji mu kugira mu kunsinyira guhagarika iry'agateganyo wewe naciye nsanga yanditse ikindi caha hanyuma aca avuga ngo ngo noba nishize mu kibanza kitari cyo usurpation de fonction publique Ca hanyuma jewe ndamubaza iki none iki caha coco kije gute ngo nico wakwagiriza jewe nta kundi ca ndasinya umukuru w'ishyirahamwe ya vdp amenyesha ko bitangaje rwose kubona abaharanira agateka ka kiremwamuntu bahagarikwa bari mu mirimo yabo kandi bafise uburenganzira bahawe na leta y'u burundi ahanura abajejwe umutekano gutahura kw'igikorwa c'abaharanira agateka ka zina muntu gifasha mu kumenya ukuri no gukomeza amahoro n'umutekano ni ikintu kibabaje ni ikintu gitangaje cyane cyane mu bihe turimwo kuko twewe tuzi ko tuba turi ko turafasha kandi gufasha no kugira ngo dufashe hariho byinshi tumenya ugasanga n'abo bategetsi cyangwa n'abo bari bari barabikora barabifatiyeho ukabasanga bigiye ikibabaza cyane ni uko tubona ko umenga hariho abantu batavyumva uriko urakora ibyo uriko urakora ukagira ngo uriko ukore neza ugasanga uwundi ayifashe nk'inabi kandi ikindi naco abo o- nabo baba bari ngaha ni uko bokorohereza abo bantu b'amashyirahamwe kuko ntibaba baje kugira ngo bonone ibikorwa byabo ahubwo baba baje kugira ngo ibyo bikorwa byabo ahubwo bikomere bigire inguvu kuko muri bino bihe murabona ibintu byerekeye hagati y'akazi na muntu biriko birafata intumbero ndende kandi bitegerezwa gutera imbere kugira ngo ntihagire umuntu asubira guhohoterwa ntamugire umuntu asubira gufati- gufatirwa ubusa gufatirwa umwikeko agatangura gusinzikara akaja mu mu gasho akavundirayo agata ibikorwa yariko agata umuryango naho yarekuwe umukuru w'ishyirahamwe ya VDP rihanira uburenganzira bw'abanyororo yasabwe gusubira ku biro vya zone c'ibitoke kuri uyu wa gatatu mu gitondo ibipapuro vyose vy'ishyirahamwe ryiwe yari yatswe n'ibimuranga yabisubijwe amashirahamwe atari make ahani agateka kazina muntu yashizwe ku rutonde rw'abansi ba leta kuva mu kwa kane k'umwaka uheze habaye imyiyerekano y'ukwiyamiza ikingo ca gatatu c'umukuru w'igihugu iyo myiyerekano amwe muri ayo mashirahamwe yari yayitunganije ahamagarira n'abanyagihugu kuyitabirira abayarongoye bahunze igihugu bagirizwa gukorana n'abashatse guhirika ubutegetsi mugabo ishirahamwe ya VDP ryo ryagumye rikora ukuri kwamye kandi rido mu rutoki ku bitagenda neza no mu minsi iheze ryarerekanye amakenga rifise ko hari abantu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi birukanywe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu nyuma bagashika bafungirwa mu busho kubera umwikeko eroje wuri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
visi perezida wa mbere w'inama nshingamateka mu burundi agatorwa asa yabujijwe gukora urugendo yagombaga gukorera muri amwe mu makomine y'intara ya kibitoki kuri uyu wa kabiri abo mu ishyaka ry'efuperi bavuga ko icyemezo cyo kumubuza gusura ayo makomine gishobora kuba cyaturutse mu buyobozi bw'intara evariste nziko banyanka yaduteguriye inkuru ikurikira
ubwo rugendo rwo kuri uno wa kabiri byari bitekanijwe ko rushikana hagati rwasa mu makomine ya rugombo mabayi na murwi ujejwe ibyo kugendanira icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ari we ferdinand berigi yabwiye ijwi ry'amerika ko buri amatari w'intara c'ibitoke yamwitelefoneye kuri uyu wa mbere ku mugoroba uwo nawe yamubwira ko urugendo rwo kuri uno wa kabiri ruhagaze uwagendanira icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko buri amatari joseph teriteka atamutomoreye igituma bamwe mu banyagihugu bo mu ntara c'ibitoke batashinye ko tubavuga amazina ku mvo z'umutekano ntibakiriye neza ingene urwo rugendo rw'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka rwasivye abafashe iyo ngingo batamenyesheje igituma uyu ni umwe mu banyarugombo yari yiteze kuja mu nama y'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka kuri uyu munsi tumaze kuba tubyutse twavuye twumva yuko urwo rugendo rwasibijwe nta mvu yatanzwe turabye rero ni ibintu biba bibabaje nk'umuntu uba witeze umushyitsi nk'uyo hanyuma ntashobore gushyika mu karere kandi ntumenye n'igitumye adashobora kuhashika mva ko ari ibintu twakiranye umubabaro kuko bidatahuritse na cyane cyane ko twayibariwe gutyo ngo ntaza ntihagire n'impamvu batumenyesha uwo munyagihugu wo muri komine rugombo asaba ko ivyo bintu byo kuburagiza abandi banyepolitike gushika ku rubuga vyohagarara ashikiriza ko biza bihonyanga intwaro ya demokarasi turagiye kure hirya no hino bigaragaza intwaro itari demokarasi ikwiriye nta demokarasi ihari igaragara kuko birabonekana yuko iyo umuntu asanzwe ari mu rwego nk'urwego nshingamateka adashobora kuba yokora ibikorwa byiwe byose ko biba byisanzuye mva ko biba bigaragaza yuko intwaro iba ihari ataba ari intwaro abantu bose biyumvamwo kuko iyo uri kurabona bamwe bagenda ariko ukaza wumva abandi ngo ntibikunda ko bagenda mva ko ari ibintu bitaba binezereye ntibareka abantu bishire bigenge abantu bose bagendagende hirya no hino uko baba babyifuza no muri komine buganda abari biteze icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka baguye mu gahundwe babonye urwo rugendo rusivye umwe mu bavuganye n'ijwi ry'amerika avuga ko atashimishijwe n'ivyabaye ni ukuvuga ati abanyamuganda twababaye cyane tumvise urugendo nkuko rwasivye twebwe turababajwe n'abantu bafashe iyo ngingo nicyo gituma twosaba yuko abategetsi bo mu ntara y'ibitoki cyane cyane abahaye iwacu buganda kuko yari guteza guca ngaho buganda boraba ingene boza borohereza abanyagihugu bose na cyane cyane nk'abantu nk'abo tuba tubaha tuzi ko abantu b'abategetsi none wumva bamaze kwakira umuntu nk'uyo witeka nk'uyo ari muri biro twebwe abanyagihugu batoya umva bizogenda gute uburuhiro nk'igihe umunyagihugu bavuga ati nanjye ndashobora kuvuga iryo iryo ngona twe twabaye cyane rwose twarondeye buri amatari w'intara c'ibitoke akatari gake kugira tubwire icyatumye asibye urugendo gucegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka turamukena joseph teriteka yagumye atwishura kuri telefone ko yari mu nama eka n'umukuru w'inama nshingamateka y'u burundi pasikari nyabenda ntitwashoboye kumuronka kugira agire icyo abivuzeko mu rugendo rwo kuri uyu wa kabiri byari bitegekanijwe ko umushingamateka agaton rwasa agiranira inama n'abatowe ku mitumba no mu makomine ya rugombo mabayi na murwi nk'uko twabibwiwe n'ubujejwe ibyo kumugendanira kuri uyu wa mbere yari yagendeye komine za bukinanyana mabayi na mugina zo muri iyo ntara ya cibitoke ubwo rugendo gucegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ni rumwe mu ziriko zikorwa n'abashingamateka n'abakenguza amateka mu gihugu hagati muri kino gihe c'akaruhuko kabo k'ukwezi kwa gatanu mu ntara ya cibitoke evariste nziko banyanka ijwi rya amerika iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc muyikurikiranira kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda na fm mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda naho muyikurikiranira kubiri fm ijana na kane n'ibice bitatu
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
Ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya ryashikirije amafaranga angana ni miliyoni 12 n'ibice n'ibice bibiri z'amafaranga y'amanyaburayi agenewe gufasha imbabare ziri mu makambi impunzi z'abarundi nkuko itangazo ry'uwo muryango ribivuga ayo mafaranga akaba aje yiyongera ku zindi miliyoni 10 z'amafaranga y'amanyaburayi iryo shirahamwe yari rimaze gutanga Christos Tiniandes ajejwe imfashanyo no gutora umuti w'amatati mu ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya yavuze ko iryo shirahamwe ryiyemeje gufasha abarundi mu bibazo bitandukanye barimwo yibukije ko icya kane cy'umuriyoni w'abarundi bahungiye mu bihugu bibanyi ivyo bihugu bikaba bitera bi- bikaba bitera birengegwa n'ico kibazo iyo mfashanyo ikaba izobije gufasha ivyo bihugu bisanzwe bicumbitse izo mpunzi Tanzania akaba arico gihugu cakiriye impunzi nyinshi aho mu ikambi rimwe gusa rya Nyarugusu ririmwo abababa ibihumbi ijana na mirongo ine by'impunzi z'abarundi naho bagerageje kongereza amakambi yo kwakira izo mpunzi nk'aho bita emutenderi na nduta haracari byinshi byo gukora muri aya makambi siriyandes avuga ko izo mpunzi zishobora kuba- kubangamirwa n'indwara z'ivyaduka hamwe n'imigera itandukanye ari hamwe atagikozwe kuva mu kwezi kwa gatanu ko mu mwaka uheze ishirahamwe ry'ubumwe bw'i- ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya buraya rikaba rimaze gutanga amafaranga agera ku miliyoni mirongo itatu na zitandatu n'ibice bibiri z'amafaranga y'amanyaburayi kuva uburundi buronse intahe yo kwikukira hagumye haduka ubwicanyi bufatiye ku bwoko umutumire mu kiganiro muri isanga c'uyu munsi wo mu bwoko bw'abatwa vital bambanze arongoye ishirahamwe ry'abatwa uniproba yagize ico avuga kuri izo ntandaro yagize ico avuga ku ntandaro y'izo njyane zifatiye ku bwoko
Eh, mu bisanzwe birababaje injyana za politiki uko zatanguye twatanguye tubona ari ibintu bito bito eh, bigenda bidoga nk'uko twabivuga canke twabyumva mu banyapolitiki batandukanye canke amashirahamwe atandukanye baravuga ko eh, hariho eh, ngihonyangwa ry'amategeko eh, cane cane itirirwa shingiro eh, n'amasezerano y'amahoro y'iyarusha Ah, bakavuga gushimikira cane cane ku kiringo kigira gatatu ca nkuru nziza bavuga ko kiba kitajanye n'amategeko hama rero bamwe bamwe batangura kuciyamiriza eh, batanguye kuciyamiriza baraja mu mabarabara hanyuma abajejwe umutekano nabo bakagerageza kubasubiza inyuma mbere birashika aho haja gutangura iby'ubwicanyi hatanga iby'ubwicanyi bamwe baravuga ati amatora ntiyoba muri ibi bihe birimwo umudugararo n'induru reka nyabuna turabe ko twiyigiza inyuma birageragezwa bamwe bamwe barafasha baba bo hanze canke amashyirahamwe yandi yigenga kugira ngo barabe ko amatora yoba mu mutekano hanyuma abagengwa bose n'amatora bakagira uruhara baterereye kugira ngo amatora abe mu ituza ariko ntibyabe bikigenda gutyo gushyika amatora arangiye bamwe baja bamwe baja mu byo mushana vital bambanze benshi baravyibuka ariko ku bwanyu ku giti canyu murongo yabatwa ikintu ubona kitageze neza niki twebwe ubwambera mbere hoho nk'abantu b'abatwa cyane nk'umurundi uwo ari we wese uretse twebwe nk'abatwa ni uko ubwambera mbere hoho amatora twavuga ko yabaye mu gihe cyiza cyangwa yabaye neza itagenze neza ubwambera mbere hoho ni uko amatora yabaye mu gihe hariho induru amatora aba mu gihe abarundi bamwe bamwe bari bamaze guhunga mbere amatora aba n'imitima y'abatora n'abiyitoza bamwe bamwe itari hamwe ariko rero byose tugasaba ko byari kuba byiza ari uko abarundi mbere uretse iki gihe cyo guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ko ubwami na mbere hoho abarundi babanza bakumva ati mbega dukora dukorera igihugu tukavuga reka abarundi bari barategura ikintu cyose kijanye haba amatora ko tubanza kwiyumvira mbega kazoza kacu na kahe kazoza kwibondo byacu na kahe ntihagire umwe wese abanza kuraba inyungu ziwe cyane uruhande rw'umugambwe yegamiye cyane abanze yumve ko ibyo akora byose abikorera igihugu abikora ku iteka y'abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere cyane cyane tukabanza tukavuga ati mbega kubera iki abantu baje mu matora bakabanza kuraba ko umutekano wa bose babanza bakumviriza bakavugana byose ata kintu na kimwe kiri inyuma coza gituma ayo matora ataba neza mbere tukabona hari uburiro dufite ngaha hafi aho nk'ungaho hirya muri tanzania ni ababanyi ni abantu dusa nabo dusangiye imico naho tutavuga indimi zimwe mugabo turegeranye mugabo urabona ko iyo bagiye mu matora iyo arangiye umwe wese avayo abwira mugenzi we ati wagize neza watsinze kandi ururanirwe mabanga ugiye kujyamo ikindi nacyo ni ukuvuga ko habaye amatora ni ukuvuga ko haca tuba twiteguye neza ko amatora avuyeho haca haja gutegura ibikorwa by'iterambere ubu twavuga ko mu burundi koko abarundi bose bari ku kivi kugira ngo batera imbere twirirwa twimvira mbega ejo bizogenda gute kubera iki kubera wumva ko hirya hariho umutekano muke na cyane cyane ngaha mu gisagara cya bujumbura n'ahandi mushanahe vitale musa n'abavuze ko abanyapolitike batashize inyungu z'igihugu imbere kazoza cy'igihugu ikintu mwibaza cyo cyatumye abanyapolitike bo ku mpande zose badafata iyo ntumbero mushikirije niki ubwami na mbere ho ntitwofatira muri ibi bihe by'ubu tugiye turaraba abagiye bararongora igihugu cyangwa n'ibiganiro byagiye biraba hagiye haraba gukangariza ku rwiri ntibige koko umuzi n'ingorane zihanze igihugu ingorane za mbere zihanze igihugu n'abarundi ni ubwami na mbere ho kumva ko intwaro igabanganwa ry'ubutegetsi ryagizwe neza atawandya wangura nazo byatumye kera abantu batangura kujya mu mashyamba kurwana ko bavuga bati twebwe ntitwekwemera ko tuguma tu rengana kandi tubona ko tuba dufite uburenganzira bwo kurongora igihugu ikindi hariho gukoreshwa cyane cyane nko mu nzego z'ubutungane zikoreshejwe neza nawe ukigura avuga ngo turakeneye mirongo itandatu ku ijana y'abahutu mirongo ine ku ijana ry'abatutsi urumva abatwa turiho ntitunavugwa kugira ngo barongore igihugu ko bubona ati kanaka yaba umuhutu yaba umututsi cyangwa umutwa mbere n'umunyamahanga ariko arakora ikintu ko agikora ku neza y'abarundi bose abikora ku neza y'igihugu ntibikenewe ko twavuga ngo mirongo itanu mu gisirikare y'abahutu na mirongo itanu by'abatutsi mu gisirikare mu gihe tuba tuzi ko umusirikare uko uza kumubona umwe wese amubona mu ishusho y'umuntu akingira umutekano w'abarundi bose rero sinokirirwa ndanaza no kuvunika ngo nuko undi umutwe mbona ko umupolisi cyangwa umusirikare aza ankingira mu gihe hari ikibazo mfise ikibazo rero kigaruka he kugira ngo ibibazo abantu bagende kugabangana ibyo byose by'ibiti bakavugana baca bakangariza ku bwiri murashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose muciye ntahe vital icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose muvuga ko mu gihe hoba ubutungane hari intwaro nziza abahutu abatutsi n'abatwa bose boronka uruhara muri leta batarinze kuja muri ivyo bitigiri ico ni ikibazo nibaza ko mpava ngaruka ku ngaruka ko nkakubaza neza mukagitomora ariko muri aka kanya turafise abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turafise nyandwi nyandwi mwiriwe neza mwiriwe murafise ikibazo murafise icyiyumviro ku byo turiko turashikiriza ngaho ndafise icyumviriro n'ikibazo munyarutse
ikintu cya mbere tumaze kubona mu burundi ni uko atabintu by'amoko byari bihari ariko biriko birazanwa n'ibihe bya politike tumaze iminsi ducamo urabona kuva mirongo icyenda na gatatu abantu barishwe ntavuga ngo baraba cyangwa bariye ariko igifasha twabirengeye guhera demire senke ugasanga abantu turabana mu mahoro atangwana inama ariko kubera ibihe bice biza kubera ibiriko biraba usanga bacavuga ngo twebwe ngo dutwara turaba ngo batwaye naba ngo aba baratwaye bya bindi nyine nizo nyigisho usanga bivugwa no muri za kaminuza none rero nabwo mbaze uwo mutumire yaravuze ikintu cyiza cyane yuko atamunyepolitike n'umwe yashyize inyungu z'igihugu z'abanyagihugu n'ibihe twari tubayemo none wowe urazi hari umunyepolitike n'umwe bakunda umunyagihugu w'umurundi urazi sosiyete sivire ibyo yagize ugaca uraba n'umugambwe ibyo wagize hatapfa abantu barenga amajana atanu n'abandi bakizabo ubona wovuga ko hari umunyepolitike n'umwe bakunda abarundi twebwe abarundi ni ukuvuga nimba ibyo bihari karimo dukunda abishe kera bakavuga ati bishe abahutu cyangwa bishe abatutsi si abatutsi babishe si n'abahutu babishe ahubwo bishwe n'abantu by'inkozi z'ibibi bakankaguhana niyo ngorane twagiye tubona mu burundi hakaba ukudahana nibyo rero harakwiye ko boba guhana icyaha cyose bashake baze bahere guhera kuri mirongo irindwi na kabiri kugeza muri demire disi iyo ntererano yanjye yariyo n'icyo kibazo cyane murakoze mushirana nyandwi reka tuhamagare n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika urugamba mwiriwe neza muraho neza turaho murafise ikibazo murafise icyiyumviro njye nitwa rugamba pascal merewe mu rwanda mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru mu murenge wa manyagiro yego
igitekerezo mfite ndetse n'inama naha abarundi ngewe ngendeye ku byabaye mu rwanda abarundi ibyo bintu niba byibagirwe cyane ahubwo bashaka ukuntu bakunga ubumwe batagendeye ku moko kuko ubwo bwicanyi ndumva bugiye kuzaba nka buno bwabaye mu rwanda hato kandi bikazatera ingaruka itari nziza ku barundi muri rusange urakoze cyane rwose icyimviro cyawe icyimviro kivuga ko abarundi bose bakwiye kumva ko bagendera ku bumwe baba abahutu abatutsi n'abatwa eka bakangana kandi eka no mu bibanza byose batanga icyo ni icyimviro cyiza cyane rwose hanyuma hakaba na nyandwi yashikirije ikibazo umutumire wacu akaba avuga ati abarundi eka abanyapolitike ntibashize imbere inyungu z'igihugu n'abanyagihugu kuko sosiyete sivile eka n'umugambi uri ku butegetsi byatumye abantu bashika amajana atanu bapfa none abo bantu barakunda abarundi ni ikibazo cabajijwe na nyandwi mushiya ntahe bambanze ego nyandwi avuze neza cyane rwose uko uravye aba barundi bacu bene wacu banashaka yavuze abapfuye sino bagaruka ko byari bikwiye kuba mbere ho ikintu co tubabaza twese cyari gikwiye ikintu cyo twigisha mbega aba bariko barazira iki mbega abana babo ejo bazobaho gute kuko ni twebwe bene wacu turi ko turahomba ni twebwe iterambere ry'igihugu riko riragenda kuko kenshi na kenshi tubiraze mbere n'abapfa cyane usanga bava mu rwaruka urwaruko rero usanga ari rwo rwari rufite n'ingufu zo gukorera igihugu kugira ngo igihugu cyacu kigire iterambere rirama kigire n'isura ryiza abo nibo bakwiye guhiganwa haba mu mashuri haba mu by'inkino haba mu byo akaranga n'imico y'ikirundi ibyo byose biriko birahita bigenda bijanye n'abo bantu bene wacu ariko barapfa avuga rero mbega abanyapolitike bacu babona bakunda abarundi koko mbega iyo nyishu iri kwande je nibaza ko inyishu rero iri muri twese umurundi wese umutu umututsi n'umutwa niturindire iminsi yose kumva ko dukeneye ko ari umunyamahanga aza kutuvugira iby'igihugu cyangwa yabitwigishe kuko tujya tubona ko koko umengo agahadutse kose ni ukuzana umunyamahanga kandi bazi ko abarundi bonyine ari twe dufite ikibazo hari ikibazo kigaruka cyane yavuze ikibazo cyo kudahana
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
arakoze uh, frederic nkundikije n'umutumirwa we vitali bambanze uh, uyobora ishyirahamwe ry'abatwa uniproba bavugaga ku bibazo byagiye uh, abarundi bahura nabyo ahanini bishingiye ku moko uh, mu kanya gato turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko reka tubanze tubahe akaririmbo kabasusurutse mbere y'uko tubasezeraho ni indirimbo yitwa aragiye y'abahanzi b'abanyarwanda bitwa urban boy
nabwiye ibyanjye byose I don't want you to go I don't want you to go Let me keep your love I don't want you to go I don't want you to go I don't want you to go Let me keep your love I don't want you to go Baby searching searching I wanna give some loving why you wanna leave me crying, lady? I wanna know, I wanna spend my time with you, baby. You better know who love you and care for you. Yeah. Let me kiss you, la la la. Let me kiss you again, la la. Uwo nari nzi ko tuzabana, uwo nari nzi ko tuzagumana, uwo naretse inshuti zanjye, nabwiye ibyanjye byose. still in love. I don't wanna lose you. It is you, darling. Sinshaka kumubura, sinshaka kumubura. Ibihe twagiranye ni byiza. Ese rwa rukundo yamaga nzaruhabwa nande, nande, nande. Nari nzi ko tuzabana uwo nari nzi ko tuzagumana uwo neretse inshuti zanjye nabwiye ibyanjye byose I don't want you to go. I don't want you to go. Let me keep your love. I don't want you to go. I don't want you to go. I don't want you to go. Let me keep your love. I don't want you to go. Every time I wanna spend time with her, but she wanna lose my lovely voice. Where she going? I'm boring. She keeps my head spin rolling. I don't wanna lose a girl like you. I don't wanna make anybody notice. You got my secret, you iyo ni indirimbo aragiye y'abahanzi urban boys bo mu rwanda nshuti twari kumwe aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije gushyira hamwe bino biganiro Ah, kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema naho zine munezero mugire umugoroba mwiza